waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Artistiin beekamtuun Saaliyaa Saamii bakka jirtu Kaanaadaarraa gara biyyaa deemuudhaan hojiiwwan aartii adda addaa qopheessuutti jirti. Keessummaan keenya Saaliyaadha. Namoonni biyyatti bilbiluudhaan telefoonaan dubbisee jira kunoo.
Saaliyaa yeroo ammaa biyya jirtaa waan adda addaa akka hojjechuutti jirtudha ka dubbatamaa jiru. Mee maalirraa jalqabnu maaliif biyya deemtee maal hojjetaa jirta?
Ani egaa biyya kaniin dhufee fi albamii hojjechuuf hin dhufee akshilii sirba lamaan tokko hojjechuuf achumaan siidii guutuu hojjechuuf karoora baafadhee itti fufee sirban lamaan hojjechuu dhufe keessaa tokko haraayyaati guddaan kaniin dhufeef isa hojjedheetin inninis wanta biraa walittiidha waan qabuuf dookumantarii wayii tokko uummata raayyaa ilaalchisa hojjechuu barbaadeen achumaan sanis hojjedhee gara ammaa qophii biraatti deemaa jira jechuudha.
Mee ka sirba keetiitiif ka dookumantarii fiilmii waa'ee raayyaa hojjetaa jirtu sanatti haa deebinu sirbumayyuu raayyaarraa ka'uudhaaf maaltu si kakaase ammaan duras akka sirba walloo sirbite hedduu si beekame nan beeka.
Wanni na kakaase jalqabumaa raayyaa jechuun walloorraan waan adda baasuu qabu raayyaa jechuun ilma wallooti ijoollee walloo saddeettan keessaa isa saddeettaffaa kan quxisuuti. haa ta'u malee uummanni walloo guutumaan guututti cunqursaa addaa waan irratti gahaa tureef wallumarraan jalqabee jechuu raayyaas waan irraanfatameef qorachaan ture ifiif akka dhuunfaatti waan isaanii hedduu waan hin jala deemee beekuuf artistoonni biraatis sirbuma walloo kamisee qofa irratti xiyyeeffatanii walloon tun kutaa takka keessaa hoo aadaa adda addaa jira akkaataan sochii akkaataan sirbaati kamisuma irratti xiyyeeffamee hojjetamaa jira immoo kan walloo sirba bira kutee. Qurfamni irra gahaa ture haala addaatiin ture ergas booda ammoo dhabamaa jira afaan isaanii badaa jira waan hedduu waan ajaa'ibaatiin arkaa ture sababa saniitiin irratti xiyyeeffadhee jechuun walloorraa jalqabee raayyaas.
Mee raayyaa keessaa waan gaarii maal maal argite yeroo qorataa turtettis ta'ee yeroo sirba raayyaa sirbuudhaaf jettee ofii kee achi seentee shaakalaa turtetti.
Wanni gaariin wanniin arge waaniin ani yaaduun turine tokkoffaan haga ammaa. afaan isaanii haasoo isaanii sirrumatti akka keenyatti haasawanii wanni tokko ammaas kutaan san hundi amma fakkeenyaaf allamaa xandaqee tigraayirraa kiiloomeetirii dhibbaa fi torbaatama fagoodha walitti bana amma zooniin san tigraay taatee jirti duraan amaaraa kilil jala turte akkasuma ta'ee guutuun magaaluma gudditti yaamamtu malee magaalaa fi karaan hundi maqaa oromootti jira tokko sani wanni. na gammachiisee fi wanni addanatti afaan oromoo haasoo isaanii afaan sadii haasawan amaariffaa haasawan agawulleen haasawan tigiriffaa haasawan oromiffaa haasawan immoo wanta nama gaddisiisutu jira joolleen joolleedha warri jaama afaan oromoo haasoo amma soddom soddomii soddomii shan akkasi silaayyaangii jaamtu warreen kaan immoo hin beekan tokko tokko kan dhagahu malee. Wanni adda tahee natti mul'ate manguddooleen ani gaafadhu akkaataa isaan itti anaannatanii haasa'an. afaan keenya badee hajjeellaa qabna afaan keenyaan barachuudha kana wanni adda natti ta'e jechuudha maaliif adda natti ta'e hangas takka ni beekan jee yaadne oromoodhaa jedhanii waan beekan dhugaan sitti hima natti hin fakkaanne dookumantarii garii garii akkuma boruu barraaqaa haa hojjete arkeen ture idduma ta'etti malee akkasitti guututti dhumarraa haga jalqabatti akkasitti dubbatan jedhee hin yaanneen ture san hedduu na gammachiise waan akkas akkasiitiin arkee jechuudha.
Amma seenaan dookumantarii fiilmii waa'ee isaanii hojjettu kun maal maal of keessaa qaba?
Akkaataa dubartiin buna qalaa itti kabajjuu waanuma sanfaadhaa yoom raayyaan as qubate akkamitti dhufee maaliif afaan keessaniin barachuu hin dandeenye haga ammaa hoo afaan keessan kana qabdanii ilaasiitiin dhufu maaltu kana hunda jajjabeessee asiin ga'e akkamitti kun tahee waan akkas akkasiiti gaafuma uummata Oromoo keessa jiruudha jechuun nan gaafachaa ture. Sanuma natti ibsaa turanii haala naannoo sanii biyyoottan maqaalee jalqaba akkuma raayyaatti ka'ee as dhufee maal ta'ee kana kana wanni achi keessa jiru sanirraan deebi'een sirba isaanii tokko hojjedhe kilippiinis hojjedhe jechuudha.
Sirba isaanii kana isaanuma waliin sirbite moo ragaddoota magaalaarraa gara achi fuutee deemte moo akkamitti hojjette?
Sirba isaanii kana isaanuma wali ragadduun hundinuu ijoolleen shirraa shubbisan ijoolluma raayyaati. Tokko tokko afaan Oromoo ni dhaga'anii jecha tokko tokko ni deebisanii Oromoo ta'uu isaanii ni beekanii garuu amma abbaan Oromoo haati Tigiree akka agoo waan akkasii makaadha. isaanillee ni gaafate nuti haadha teenya wajji mana keessa waan oolluuf jecha isiidha ta'a afaan nu barsiistu waanuma haadhaafaa jala diimna warri jiruus ni jira. amma manguddoolee giseen gaafadhu akkamitti jennaan nuti ala oollee galgala gallaa niitiin teenya hundinuu warreen biraati. afaan haadhuma jala deemanii ijoolleen sanii achuma keessa immoo sirbitoota wallistoota amma ijoolleen sadan takka wallistuma babbeekamtu naannoo Itoophiyaa biratti namni duun hin beekne televizyiina irratti mul'atanii ibn afaan Tigiriffaan wallisan Amaariffaanis ni wallisan sirbi isaaniis afaanuma amma Tigireenyaan Ingilizee wallisan afaanuma Oromooti makaa makaa qabaa jechuudha. Ijoolluma naannoo saniiti namni biraa tokko bakka biraarraatti ni dhaabne.
Saalee ati wallistuu akka taate beekaa wallee keetiinis baay'ee akka beekamte nan beekaa walleeleen kee akka jaalala qabanii garuu gama fiilmiitiin oguma qabaachuu keen beeku eenyu waliin hojjette kana warra fiilmii hojjeta wajji walitti dhuftee moo akkamitti dookumentari kana hojjechuu dandeesse?
Ani ijoolleen naaf hojjettu afaan Oromootillee hin beekanii tokko qofaatu Oromoodha ijoollee Finfinneetti guddattee afaan Oromootti hin beeku akkuma kilippii naa hojjetanitti hankaniin hojii deemee itti hime waan garii garii waan waraabuu jira. waanin isiniin jedhu jechi naa hordoftaniiti naa waraabdaniin jeen afaan isin beekan anumaa daayirekti godhee filipiis ta'ee waanuman hojjedhe san hunda gaafiilee isaa wahumaadhaan je'uun hojjechaa turanii.
Amma akkamitti sii bahe itti gammaddee waan argattetti?
Hedduun itti gammade ammaan tana yoo dandahame waan takka takka ka biraa kaniin itti ida'uu jira. Fuuluma dura hoggumaan fixee yoo namni harki gaariidha jechuun waanuma seenaa qabu tokko tokko fakkeenyaaf. Manguddoota achitti harkadhee jira. Seenaa nuti hin beekne ol warreen naa ibsee jira. Amma akka fakkeenyaaf dubartiin achitti lolchiiftuu tahaa turte maqaan sii caaltuu jedhamtu waraana ni lolchiifti. Loltoota afurtama kophatti qabdi kanuma kophaa lolaanii turte yeroo sanitti Minilikiin akkaataa isin itti goote duubarraa maayirra morma isii muranii bakka isin itti kufte faa waan akkas akkasii warreen manguddoo amata saddeettamii saddeettamii olii faa warreen yeroon kilippii lamaan tokko kan kadiirri wajjin hojjedhe kadiir martuu wajjin yeroo sanis waan hin fuffudhadheetu jira garuu raayyuma irratti hin xiyyeeffadhe yoo haalli naamicha itti makeetiin baasaa jechuudha.
Hojii guddaa hojjetaa jirta Saaliyaa. Wallee raayyaa ammoo walliste kana argachuu hin dandeenye maaliif dhiyoodha kan itti baaste ka duratti ka walloo walliste garuu as istuudiyoo keenyaa qabna mi'aati nu yaadachiisitti dhaggeeffattoota keenyaaf irra.
Magaalaa siyaade magaaloo halloo halloo halloo. Suuqii kootumaa loofayyee. Magaalaa siyaade magaaloo halloo halloo halloo. Yaakan dirree muruu muraasa waaqinaa koyaa ilmaadha wajjata konkolaataa. Baay'ee jaffaroo bee hartummaa fijiilee hijicha harreetaa suufaayi sandaalee bareedaa kamiise magaalaa magaalaa sibiidee miidhagaa shakkaa ilma warra ommoo kuura biyyaa shakkaa suwana hooyaa karaa wala keelaalee naamicha inaasanii sitoora jechisiise wayya ilma waloole afeenuti malee. Qorattiin fiina akkasii.
Hedduun si galatoomsadha Saaliyaa wallee kee ka harabaaste immoo dhiyeenyattee na argannu dhaggeeffatoota dhageessisna meegaa amma kilipii hojjedhe jettee dookumentarii kaaseera jette amma gara Finfinneetti deebitee jirta maal hojjetaa jirtu?
Amma qophii dubartoota irratti hojjechaa jira keessattuu dubartoota artistoota laalchisee jechuun isaan maaliifin keessattuu je'ee kophaa baasee hedduu artistoonni dubartoonni kun akkuma artistoota dhiiratti hojjechaa jiranii jechuudha. jalqabarraa eegalee halloo daawwirraa jalqabee jechuun yeroo dhiirtii akkattiin heddummaatiin jechuun amma almaas safarraa faatu ture halloo daawwee faatu ture waamee hojjetanii jiran garuu isaanilleen osoo hiree takka waan gaarii hin argatin waan dhiirtillee hin argatin argatinii hireen san maali albaanii uummata isaaniitiin wal argu dandeettii isaanii addunyaarra deemanii akkuma warreen kaanitti garsiisu osoo hin argatin bakka amma jiran kana gahan jechuun kuni maali amma nuti waan heddummaanneef jecha wal jajjabeessuu irratti akkasumatti immoo irratti dabalatee hunda dubartoota Oromoo kallattii adda addaatiin guddina kan garsiisan gara biizinasaatiin ta'e fakkeenyaaf ispoortiidhaan ta'e isaan hunda irratti afeerreeti garsiisna qophii haadha siiqqee jedhamu kun maal irratti ta'a sirboota kiyyaa dokumantarii kana akkasumattis filmiin hojjadheetu jira amma dhiyeenya gadhiifamu xiqqoo booda akka muuviitti jechuu alaa fi asitti waan hin hojjadheetu jira. kan san laalchisee eebba sanirratti obboleeyyan kiyya dubartoota kanaa wajjin wal marihannee goone jechuudhaan karaa biratti deemaa jira jechuu karaa biratti deemaa jechuun eebba hojii kiyyarra waan dubartii kanaatu amma hedduu itti kakaanii hojjechaa jirra gammachuudhaan irratti hirmaataa jiranii aanganan ajaa'ibu takkatti jechuu yoo xiqqaatee nuti qofti sirbitoonni nama soddom dhiyeenya sirbitoonni dubartoonni oromoo qofti sanirratti haala addaatiin halloo daawwee afeeramtee jirti. Aayyoo guddattuu ni dhufti. Isiinis seenaa addaa qabdi. Seenaa mataasi. Yeroo sirna Haayila Sillaasee keessatti uummanni adiin footoo isii kaasee atii miti jaamtee yeroo dheeraa turtee erga booda si hijaamtee amma dhiheenyuma kana ifa baatee jechuudha.
Amma walumaa galatti eebba siidii keetii eebba fiilmii qofatu hin taane agarsiisa aadaa dubartootaa jechuudha. Kan dubartoota qofa hammate.
Kan dubartoota qofaa eebba hojii kiyya irratti dookumentarii fi siidii kana laalchisee jechuudha. Achirratti egaa sirna akkaataa haadha siiqqee jaamuun kan qopheeffamu wal kakaasuu fi wal jajjabeessuma irratti waan hundaa'edha.
Amma agarsiisa kana akkamitti karoorfattan akka artiitti sirbaan wal maktanii agarsiistu moo ibsatu kennama moo maal maaltu ta'a?
Akka artiitti waan artii qabu hundatu jira waan kontemporarii hojii adda addaa karaa artiitiin ibsamu jira. Dubartuma qofatu gaggeessa fakkeenyaaf hoosti kan gootu dubartiidha. Waanuma mara artistoonni immoo gurguddaanis Ali Birraa qofatu akka dooktara waan ta'ee rispoonsabilitii guddaa itti kennamee jira. Uummata Oromootiin kennameef. Kanaafuu dirqama isaa san bahuudhaaf yeroo nuti immoo haloo daawweedhaa. takkaa kennaa kan nuuf ta'a takkaa isii muuduu ta'a goonu isaatu nu bira dhaabbatee uffata isaasanii waliin nu tajaajila akkasumatti artistoonni kan ummata tajaajiluun tikeeta gurguruudhaatti jechuudha if kennanii nu cinaa dhaabbatuudhaan dubbiin deemti diraamaatu jira daa'imman dubartootuma qofa waan ni hojjetamu isteejii irratti aartii ilaalchisee muuviitiin koomediitiin waan gaggeeffamu taa'achuu fi sirbaan.
Amma agarsiisni kun yoom agarsiifame eessatti immoo kan inni agarsiifamu saaliya?
Galma Finfinnee Yuunivarsiitii Kiiloo Jahaa fuula dura kan argamu. Guyyaan isaa immoo digdamatti onkololeessa digdama akka lakkoofsa biyya kanaatti.
Akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkololeessa digdama bara kuma lamaaf saddeet jechuudha. Kana namni akkamitti dhaga'aa jira maal gochaa jirtu qophii isaatiif?
Ammaan tana guyyaa boruu televizyiina irratti gadhiifama OBS irratti beeksisni isaa gadhiifama. Namoonni baay'een kan as jirus quba qabanii garuu sirnaan boruu gadhiifama beeksisa irratti fi onlaayinii irratti akkas sooshaal miidiyaa irratti jechuudha. Neetworkii adda addaa irratti intarneet kana kana yuus goonee gadhiisnaa jechuudha boruu irraa jalqabe.
Hayyee artisti Saaliyaa Saamii itti milkaa'in jedhaa ibsanaa kenniteef guddaan si galatoomsadha.
Baay'ee galatoomsa.